Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we're kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble, born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Cause I'm an animal, animal, like animal like you. And I don't wanna be somebody without your body close to me. Let's be honest, we only break up cause we love the way we make up naked rolling round on broken plates. Let's be honest, we work together cause we're both predators in this superficial world, we're okay. So don't let me down, keep me in trouble, born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Cause I'm an animal, animal.
buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya kenya ejo kuw'imana
leta ya uganda yatangaje ko u rwanda rwemereye amakamyo atwaye ibicuruzwa bava muri uganda kwinjira kuri umwe mu mipaka ihuza ibyo bihugu
abepiskopi katolika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basabye uno munsi wa mbere abayobozi bashasha b'igihugu kubavanura burundu nyi- n'inyifato idashemeye yaranze intwaro z'imbere yaho
leta zunze ubumwe za amerika ziravuga ko zakoresheje ibihugu by'inshuti kugira ngo bifashe guhosha ubushyamirane hagati y'ubuhinde na pakisitani aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya cyane ugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi eh, dutangure twumvirize mugenzi wanjye hano eh, Geoffrey mutagoma muri studio
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters aravuga ko kuri uyu wa mbere leta ya uganda yatangaje ko u rwanda rwemereye amakamyo atwaye ibicuruzwa ava muri uganda kwinjira muri icyo gihugu kuri umwe mu mipaka bihuriyeho iki cyaba ari ikimenyetso cy'uko umwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibyo bihugu utangiye kugabanuka mu cyumweru gishize u rwanda rwakumiriye amakamyo atwaye ibicuruzwa bituruka muri uganda ndetse runagira inama abaturage barwo kutajya muri icyo gihugu ku wa gatandatu w'icyumweru gishize Eh, murababarira ku wa gatanu w'icyumweru gishize u rwanda rwahamagaje ambasaderi eh, uganda yahamagaje ambasaderi w'u rwanda i kampala ngo asobanure iby'ifungwa ry'umupaka ku ruhande rw'u rwanda umuvugizi wa uganda ofono opondo yavuze ko kuri mirama hills umwe mu mipaka ihuza u rwanda na uganda imodoka zatangiye gukomororerwa cyokora yasobanuye ko indi mipaka ibiri irimo wa gatuna unyurwaho n'abantu benshi igifunze Opondo yavuze ko igihugu cye kizasuzuma ibivugwa n'u Rwanda ku ifatwa n'ifungwa bidakurikije amategeko u Rwanda rwemeza ko ariyo mvano yo kubuza abaturage barwo kujya muri Uganda. Bamwe mu basesengura politike y'akarere basanga ukutumvikana kw'ibihugu kwaturutse ku rwikekwe hagati yabyo, kimwe gishinja ikindi gucumbikira abahungabanya umutekano wa kigenzi cyacyo. Hari abavuga ko hari igitutu cy'amahanga gisabiza impande zombi kurangiza ikibazo, gusa nanone bagahuriza ko umupaka ukomeje gufungwa igihe kirekire bishobora gukoma mu nkokora ibikorwa by'ubucuruzi bityo bigakurura ibibazo by'ubukungu mu karere ka afurika y'iburasirazuba kose
naho muri kenya abanyamerika bane n'umudereva w'umunyakenya bapfuye igihe indege ya kajugujugu yagira impanuka mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya kenya ejo kuw'imana iyo mpanuka yabereye eh, ku izinga ririmwo uruhongore kama mu kiyaga turkana ejo kuw'imana abajeje gutabara eh, batoye ibisigarira vy'iyo ndege gatoya inyuma isaha icenda zo mw'ijoro itohoza eh, rivurwa ko ririko riraba kugira icatumye iyo mpanuka iba kimenyekane ambasade wa leta zunze ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika yemeje ayo makuru eh, ku vyerekeye abo banyamerika bane bapfuye muri iyo mpanuka yashikirije amazina y'abo banyamerika bane bapfuye abo ni anders asher josiah burke brandon how stapper hamwe na Kyle John Forty mu kwezi guheze abanyamerika babiri bari mu bantu batanu bapfuye igihe indege barimwo yagira isanganya igihe bariko bagana ahitwa Lodwar hafi y'ikiyaga Turkana
tugiye muri Algeria aho Said Feruki wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi muri icyo gihugu amaze kwegura ku mirimo ye y'ubudepite anegura mu ishyaka Front National de Liberation FLN riri ku butegetsi ibiro ntaramakuru by'abongereza biravuga ko iki ari ikimenyetso kidasanzwe cyerekana kutishima mu gatsiko k'abari ku butegetsi ibi bibaye mu gihe igihugu gikomeje kuzahazwa n'imyigaragambyo yo kwamagana gahunda ya perezida Abdelaziz Bouteflika yo kwiyamamariza manda ya gatanu mu bwegure bwe depite farohi yatangarije ku rubuga rwa facebook ko algeria iri mu bihe bidasanzwe ibihe byo guhinduka mu murwa mukuru algels abanyeshuri banze kujya mu mashuri biyemeza gukora imyigaragambyo ikaze yo kwamagana igitekerezo butefrika yari yatanze cyo gutegeka igice cya manda yatorewe mu gihe yaba yemerewe kwiyamamaza Abdelghami Zalane ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamariza byo kwamamaza perezida Bouteflika yaraye asomye ubutumwa bwe buvuga ko mu gihe yaba yongeye kuyobora yatumiza inama mpinduramatwara y'igihugu ndetse akanategura amatora hakiri kare gusa abaturage basa n'abatabikozwa ntibakozwa ko Bouteflika w'imyaka mirongo inani n'ibiri yakongera kwiyamamaza yagiye ku ntebe y'ubuyobozi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abepiskopi katolika muri icyo gihugu basabye n'umunsi wa mbere abayobozi bashasha b'igihugu kuvavanura burundu n'inyifato idashemeye yaranze intwaro z'imbere yabo umuvugizi w'inama y'abepiskopi katolika muri kongo padiri donatien shore avuga ko ako kamo kerekana ko bifuriza ineza abategetsi bashasha mu byo abepiskopi basaba harimo gushyiraho intwaro igendera ku mategeko kubahiriza umutekano ku mbibe z'igihugu kugarukana umutekano mu bice birimo uruhagarara intwaro ibereye hamwe no kurwanya ruswa iyi migenderanire hagati ya ekereziya katolika n'intwaro ya joseph kabila yahoze ayoboye kongo yari yatosekereye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe perezida mushasha felis cisekedi yagize gushyiraho leta igendera ku mategeko umwe mu migambi nyamukuru yo mu kiringo cy'imyaka itanu y'imirike
leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko yakoresheje ibihugu by'inshuti hirya no hino ku isi by'umwihariko ibiri mu kigobe cy'abarabu kugira ngo bifashe guhosha ubushyamirane hagati y'ubuhinde na pakistan mu cyumweru gishize ubwo bushyamirane bwateye ukwibaza ko hashobora kuvuka intambara hagati y'ibyo bihugu byombi umwe mu bategetsi bakuru ba amerika utashatse ko izina rye ritangazwa yabwiye ijwi rya amerika ko basabye za ambasade zitandukanye kuganiriza impande zombi minisitiri w'itangazamakuru wa pakistan fawad hassein shadri yabwiye itangazamakuru ry'abarabu ko umwami wa arabiya sawudite n'uwa leta zunze ubumwe z'abarabu bagize uruhare rukwiriye gushimirwa kandi ko n'ibindi bihugu by'abarabu byafashije cyane ibihugu binyuranye n'imiryango mpuzamahanga irimo uw'abibumbye onu n'uw'ubumwe bw'uburayi nayo yafashije koroshya ibintu mu gihe intambara hagati y'ubuhinde na pakistan yasaga n'ishigaje gato ngo rwambikane
ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika abategetsi ba leta ya alabama bariko barondera abarokotse inyuma y'imiyaga simusiga yahitanye abantu mirongo ibiri na batatu muri iyo leta iri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'imana abategetsi bo muri leta ya alabama batangaje ko iyo miyaga idasanzwe yadutse igihe hari ikirere kibi cyane muri iyo leta ikitigiri cy'abahitanywe n'iyo miyaga idasanzwe ishobora kwiyongera mu gihe abajejwe gutabara babandanya kurondera mu bisigarira by'amazu yasenyutse amazu atari make yarasambuwe n'iyo miyaga ahitwa Beauregard hafi y'ibirometero mirongo icyenda na bitanu mu buseruko bw'igisagara cya Montgomery umugwa mukuru wa Alabama perezida wa amerika donald trump amenyesha ko yasabye urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya ibiza n'ivyaduka fima mu mpfunyapfunyo kugarukira abanyagihugu bo muri leta ya alabama basinzikajwe n'imiyaga simusiga yo ku munsi w'imana uramatari wa leta ya alabama kay ivy yashizeho itegeko ryo mu bihe bidasanzwe kugira iyo leta ironse uburyo bukenewe ibice vyasinzikajwe n'iyo miyaga mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
duhere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo haba abasivile batanu n'umusirikare umwe wa leta bishwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana biciwe ahitwa ndosho mu mujyi wa goma umugabo umwe bamutwara bunyago claude ganza munyamagana arakomeza atubwira iby'iyi nkuru
agace ka ndosho gaherereye mu majyaruguru y'umujyi wa goma gakomeje kwibasirwa n'abantu bitwaje imbunda bica bakanashimuta abantu ndetse bagasahura ibintu bitandukanye nk'uko bakunze kubikora mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru bongeye kwica abantu batanu b'abasivile n'umusirikare umwe wo mu gisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo frdc ndetse bashimuta n'umugabo umwe bitaramenyekana aho bamujyanye abo mu muryango w'uwo mugabo watwawe bunyago baratubwira uko byagenze uyu ni umugore we duhereyeho aha aragira ati hari saa moya z'ijoro nibwo binjiye mu nzu bamusanga yicaye mu ruganiriro baramufata bamujyana hanze ndababaye kandi ndahangayitse ndasaba ubuyobozi kumfasha gushakisha umugabo wanjye akagaruka kuko si ubwa mbere bamushimuse njye ndi mushiki w'umugabo bashimuse nanjye nari ndi muri iyi nzu binjiye ari bane babiri batwaka amatelefone abandi babiri binjira mu nzu babaza ngo umusaza wanjye ari hehe bahita bamujyana hanze barongeye bamugarura mu nzu twe bamwe badusigarana mu gikoni abandi binjirana na demaye mu nzu bamubaza amafaranga ababwiye ko ntayafite bahita barasa amasasu mu maguru ye ariko baramuhusha ubwo bahise basohora musaza wanjye abari basigaye baratubwiye ngo ntitubahe ibiryo twatetse dufata inyama twari twatetse tuzishyira mu isorori ariko twabanje kujya impaka nabo ku mufuniko wayo badusaba ngo tuwubahe bapfundikize kandi waratakaye twateretse iyo sorori mu gikapu bari bafite bari bambaye amakoti y'abasirikare y'imvura bita amaponjo kandi bose bari bafite imbunda aba batangabuhamya bavuga ko abaje kubasahura bagashimuta na nyir'urugo bavugaga indimi z'igiswahili n'ilingara bakihagera baje badukanga batubaza aho umugabo ari badusaba amatelefone turayabaha ariko amasasu menshi cyane yari yatangiye kuvuga mbere twacanganyikiwe ubwo bavuye aha nibwo bahise bagenda bica abantu batanu ubu bwicanyi buje bukurikira ubundi bwabaye mu kwezi gushize n'ubundi muri aka gace kagabanya umujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo aho abantu makumyabiri baburiwe irengero ku buryo bitazwi aho baherereye bikaba bikekwa ko bishwe abatuye mu mujyi wa Goma batewe impungenge n'umutekano ukomeje gufata indi ntera urabona turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu ariko abantu batandatu barimo abasivile batanu n'umusirikare umwe wa FARDC bamaze kwicwa ubundi umwe atwarwa bunyago niba ukwezi kwa gatatu gutangiye gutya mfite ubwoba kuko ukwezi kuzarangira hishwa abantu benshi kurusha abishwe mu kwezi kwa kabiri niyo mpamvu nsaba ubutabazi bwihuse ibi birasa nk'iby'umunyapolitike Moise Katumba uri hanze y'igihugu asaba abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter katumba asanga abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu bakomeje kubabazwa kandi byahereye kera kuri we ngo igihe ni iki ngo ubu bwicanyi bwoye kongera kwihanganirwa ukundi ahubwo bushyirweho iherezo ntiharashira icyumweru abaturage bo mu mujyi wa goma bagiye ku rugo rw'umukuru wa polisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru bashaka kumwereka impungenge bafite ku mutekano wabo bamusabaga kugira icyo akora ngo umutekano wabo witabweho biruseho icyo gihe generale placide nyembo ngarusha ukuriye polisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru yasabye abaturage kutabatakariza icyizere ahubwo bagakorana nayo bayiha amakuru yatuma abo bagizi ba nabi bafatwa bagahanwa muri aka kazi turafatanya mfite abanyungirije mfite n'inzego zikora twese turi abantu rwose haboneka amakosa icyo nasaba abaturage ni ukwizera abapolisi ariko hari n'ibindi bibazo dukemura umunsi ku wundi nk'uko iteka mpora mbisaba kandi nkomeje kubishimangira habeho imikoranire nyayo hagati y'abapolisi n'abaturage inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abakora aya mahano ari amabandi yitwaje imbunda kandi ko zikomeje kuyashakisha gusa amagingo ya ntabarerekanwa batawe muri yombi kuva ibi byatangira kuba uretse bamwe mu bigaragambya binubira ubu bwicanyi bagenda bafungwa nyuma bakaza kurekurwa claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi rya amerika
urakoze claude ganza munyamagana katugere noneho mu rwanda aho abacuruzi b'abanyarwanda babwirwa irya amerika ko ibiciro by'ibicuruzwa bakuraga muri uganda byazamutse kubera ko bitakiri kuboneka mu buryo bworoshye ni mu gihe kugeza ubu imipaka ihuza ibihugu by'u rwanda na uganda itakiri nyabagendwa ku baturage b'ibihugu byombi eric bagira ubusa ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali niwe waduteguriye ino nkuru uganda se wowe ujyayo aho uvura umunyamakuru uzajya ujyayo wirirwa ujya uganda ryari inzira ntabwo zikigenda turi muri rimwe mu masoko yo mu rwanda mu mujyi wa kigali hakundaga kugaragara bimwe mu bicuruzwa bikomoka mu gihugu gituranye cya uganda ibyo byiganjemo ibiribwa imyambaro n'ibindi uganiriye n'abacuruzi batandukanye hano mu mujyi wa kigali baravuga ko kubera imipaka itakiri nyabagendwa ku banyarwanda binjira muri uganda ubu ibiciro kuri ibyo bicuruzwa byiyongereye uyacururiza mu isoko rya kimironko bako ibintu byinshi hano ducuruza bimwe na bimwe biva mu bugande nk'urugero nk'amavuta wenda ya sansidi ikarito twayiranguraga mirongo itatu na bibiri mu kuyirangura ubu yiyongereyeho ibihumbi bitatu byose ubu turi kuyirangura mirongo itatu na bitanu wagera wenda no ku mata ya hayilandi abantu bajya bayatubaza benshi twayaguraga cumi na kimwe ariko ubu ngubu bageze kuri cumi na bitatu n'amasabune nayo yaruriye cyane amenshi dukoresha hava mu bugande uretse ubu ngubu turi kugenda tumenyereza za kiriya zo mu rwanda ibindi byarazamutse cyane tugeze no mu isoko rya kimisagara naho mu mujyi wa kigali twasanze abandi bacuruzi bavuga ko ibyo baranguraga uganda byazamutse mu biciro kubera ko bitakiri kuboneka mu buryo bworoshye uyacuruza ibijyanye n'amavuta yo kwisiga imibavu n'ibindi twaranguraga moviti amapoduwi nka byose biva muri uganda twaranguraga ariko bikaba byazamutse kubera ko ibiciro nyine bipaka imeze ifunze byavuye kuri angahe ni urugero ni ukuvuga ngo niba ikintu cyaguraga bibiri cyagura bibiri atanu niba cyaguraga bitatu bitatu magana atanu ni ukuvuga ngo rero niba nkumva neza umuntu ufite depo ye wavanye ibintu uganda byinshi ahagaze neza ku isoko cyane rwose ahagaze neza ku isoko ubona ugurisha neza mu bacuruzi baganiriye n'ijwi rya amerika barimo n'abagerageje kugera ku mupaka wa gatuna berekeza uganda bagasubizwa inyuma uyu musore ucuruza imyenda yaranguraga uganda aragaruka ku gihombo byamuteje nyuma yo kumukumira kwinjira uganda kandi amafaranga yari yayavunjishe mu mashiringi ya uganda nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amaganda ugiye kurangura ubwo iyo ugezeho ukagaruka ya mafaranga akongera kuyavunjisha mu manyarwanda urahomba cyane na tike yawe kandi ipfa ubusa bisaba ngo utegereze ngo iyi modoka iva kampala wenda ikuzane ugasanga utegereje nk'isaha yose kugira ngo uzayibone wese urumva atari ikibazo wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu maganda kongera kugaruka ubwo urumva biragusaba ya miliyoni kuyisubiza mu manyarwanda byakunda se byanze bikunze urahomba nanjye nahombyeho nka magana abiri uganiriye n'aba bacuruzi bavuga ko kugeza ubu bari mu gihirahiro kuri iri fungwa ry'imipaka muzatubarize abashinzwe abinjira n'abasohoka iki kibazo kirahari ntabwo ari jyenyine n'abakigize kuko twagarutse turi benshi mu cyumweru gishize nibwo hatangiye kumvikana amakuru y'ifungwa ry'imipaka u rwanda ruhanaho imbibe n'igihugu cya uganda u rwanda rubinyujije ku rubuga rwa twitter rwavuze ko imipaka ifunguye ariko rugira inama abanyarwanda zo guhagarika kujya muri uganda kuko hari impungenge z'uko bashobora guhohoterwa icyakora mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya amerika bo bavuga ko mu minsi yose bagiye kampala mu bikorwa by'ubucuruzi nta kibazo bahagiriye nta kibazo n'igihe ngira uganda rwose ntacyo nta na kimwe n'igihe ngira mu bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kurangura uganda oke nawe singiyeho uganda nta bibazo twigeze tuhagira nta nibwo nari nanabyumva ku bacuruzi bakuragaho ibikoresho by'ubwubatsi nk'amasima ubu ngo bahisemo guhindura amerekezo maze imodoka zabo bazohereza tanzania naho mu gihugu gituranye gusa ngo igihombo cyo ntikibura kubera intera ndende uyu twaganiriye akorera inyabugogo mu mujyi wa kigali ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa tanzania urabona nka uganda icyiza cyaho nk'iminzani yaho ipima imodoka yose kandi ikindi mazutu wakoreshaga uganda sintabwo ari gukoresha hehe dar es salaam muri rusange abacuruzi ku ruhande rw'u rwanda bakomeza gusaba ko ibibazo biri hagati y'u rwanda na uganda byava mu nzira imigenderanire ikongera gukomeza basaba ko leta zakumvikana kugira ngo ibintu bikomeze birenge bisige mu buryo ibintu byongeye bikore neza uko byakoraga imibare y'u rwanda na uganda ibihugu byombi ubusanzwe byamye bisangira akabisi n'agahiye kumara imyaka ibiri ijemo agatotsi hanze yo gushinjanya ibikorwa byo gutambamirana mu iterambere u rwanda runashinja uganda guhohotera abanyarwanda kuko ngo bamwe bagerayo bagafatwa bagafungwa bagakorerwa iyicarubozo n'ibindi ruyirega kandi gucumbikira abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame ni mu gihe uganda nayo ivuga ko abafatwa bagafungwa baba bari mu bikorwa biyihungabanyiriza umutekano muri aka karere uganda yiyongera ku burundi nabwo budacana uwaka n'u rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze Eric kuri iyo nkuru abarundi barenga mirongo ibiri nibo bamaze guhagarikwa n'igipolisi cya kenya mu kiringo c'indwi zibi bagirizwa gukorera ku butaka bwa kenya atabyangombwa byuzuye babafise ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu roje wirika neza ari nairobi muri kenya abamaze iminsi bahagarikwa bagizwe ahanini n'abakora utuzi duto duto harimwo abubatsi masomo gifaransa abafasha bita abayede abadandaza bo mabarabara cyane cyane abacuruzi karanga abakora izamu hamwe n'abakora utuzi two mu nzu nko gusukura canke guteka uyu mugabo yasize umugore n'abana umunani mu Burundi aje kurondera mikoro yaganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'iminsi irenga kuri ine ari mu gasho k'igipolisi atwiganira uko we na bagenzi be yasizeyo batawe muri yompi twe mu ncamake twari tuvuye muhira tugiye ku buzi butandukanye hanyuma baca baradusokora mu mabisi tubona baradufashe agiye kudufunga hanyuma tuca turarayo mu nyuma bukeye tuba tuja gusamba tugiye gusamba ntibatwumviriza mu nyuma baca tubarati nimusubire inyuma gatoyi mu nyuma baca duhamagara baca dusomera urubanza yuko twebwe turi ngaha ngo nta byangombwa dufise kandi ibyangombwa tubifise hanyuma ngo dutegereza gutanga amande y'ibihumbi icumi kandi dutegerezwa no gusubizwa mu mavuko yacu i Burundi kuvuga yuko ubu gendaronse mugiraneza nkurayo ubu navuyeyo imbere yo kuvayo uyu mugabo ari mu barundi benshi batembereza ivyema mu muji wa Nairobi ubona kwako kazi gasa n'agakorwa n'abarundi ijana ku ijana asigura ko bafungirwa ahantu habi cane bakanafungurirwa nabi birenze urugero ashaka twari dufungiwe ntivyoroshe na gatoyi ni ukuvuga yuko mu gitondo baduhubuye saa sita bakaduha ubugari ubwo bugari ni ukuvuga yuko hariho imboga bita ntuzeye amasuguma bakateka bateka n'ibiraya bike bakaca bavururunga agacika nk'ubuyi ngo ni sose mugabo nka twebwe tutabimenyeye twe twaca turumanga ubugari bwonyene twe twagira gutora mitende iyo bageze ku mugoroba baduhaye ibiharage n'intete bayita kideri abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntivyoroshe na gatoya uburyamo ari ikintu bita inda inda gusa nizo zuzuye gusa nta kindi nko mu gisogororo nyene ni, ni kome ni, ni nkaryama imbwa nubundi yiruhukije sindemera sindemera na gatoya ko ko ndavayo navyo ndemera aya navyo ndemera kwera John Ginkuru nziza arongoye ishirahamwe Burundian International rifasha abo Barundi abahamagarira kwama bitwararika gutunga ivyangombwa vyuzuye igihe cose bari ku butaka bwa Kenya iki kibazo ni kibazo gito kuri twebwe turi ngaha muri Kenya ni gito kuhagurutse gukora kuwijajaye naco kirakomeye kuko tuvuye mu gipolisi nk'uko mubibona twavuye mu gipolisi cyo ngaha muri Kenya batweretse programme bafise nuko ibibazo bafata abadafise ibyangombwa bikwiye iruhande y'aba barundi basanzwe baba muri Kenya bahagarikwa kubera ivyangombwa vyataye igihe hari n'abakenyezi n'abigeme bamaze igihe bafatwa bariko baja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu batandatu muri bo bahagaritswe mu ndwi zitatu ziheze bariko baja mu gihugu ca Arabia Saudite bose abafashwe babanje kumara ikiringo kiri hagati y'indwi zibiri n'ukwezi kumwe barindiriye amaviza mu gihugu c'u Buganda ico gihugu nyene haheze amezi abiri kigora rwose abarundi barengana baja muri Kenya binjiriye ku mupaka gihana na Tanzania wahitwa Mutukura mu gihe amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase avuga ko n'imiburiburi abanyagihugu bo mu gihugu kimwe mu biwugize bemerewe kuba mu bihugu vyose bitandatu vy'uwo muryango amezi atandatu imbere yo kurondera amaviza y'igihe kirekire ubuganda busaba abarundi kubanza kwerekana ubutumire canke impapuro zerekana akazi bakora iyo baroye muri Kenya banyuze ku butaka bw'ico gihugu bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika batashimye kuvugira kuri mikro yacu bamenyesha ko abapolisi bacungera binjira n'abasohoka mu Buganda bababwira ko ico kibazo catewe n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibasigure neza ico cagirije harabibaza ko Buganda buriko bwihora Burundi nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze urwaruka rw'abaganda rugizwe n'abahungu n'abakobwa bagera ku majana abiri basubirijwe inyuma ku mupaka wa Kobero hagati y'u Burundi na Tanzania baje mu ihwaniro ryo ku rwego rw'akarere ry'umuhare w'abaskuti ryariko ribera hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Gitega ico gihe bamwe mu bajejwe umutekano ikobero bemeje ko muri uwo mugwi harimwo abantu barenga cumi bitwaje inkontonto zo mu bwoko bwa pistole bari bawuherekeje Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze loje kuri iyo nkuru mu Burundi abanyagihugu bagendana ubumuga mu ntara ya Cibitoke bagera kuri mirongo itandatu barijukiye ibikorwa vyo kwiteza imbere ubakora umwuga wo kumena amabuye bahamagarira abandi bameze nkabo kubavanura no gusegereza bijukire imyuga ko kamo karanategwa kandi n'umuhanuzi wa Burumatari w'intara ya Cibitoke ajejwe ivy'iterambere n'ubutunzi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga aho ni ku mutumba rukana ya kabiri aho abagendana ubumuga bagera kuri mirongo itandatu barangurira umwuga wo kumena amabuye nyuma y'amezi atandatu batanguye gukorera koperative tsindagira ibigega bavuga ko bahakura ico kwikenura mu miryango ahaye turamaze ikiringo c'amezi atandatu dukorera ngaha ni ukuvuga yuko aka kazi harabonye yuko hari ikintu cyadufasha mu buzima bwacu yego kandi turi ko turabiraba nta ngorane bitera biragenda neza uturanga turakuronka yego nta ngorane kabisa Eh, mu by'ukuri ubu turashima kuko turaronka amafaranga tugasumisha ndetse n'abafite ibibondo muhira bakamenya ati aya mafaranga ndayaronse azofashiriza umuryango mu kazi bari gashishemo takamazemo amazi atandatu ni ukuri nabo dukorana nta kwidoga bugira bamwe muri bo bavuga ko imbere yo kwijukira umwuga bari bazinze bagatera akamo bagenzi babo bagendana ubumuga kwijukira umwuga bakabavanura n'ibyo gusegerereza mu mabarabara jewe akamo nobatera kuko na jewe ndahamwe rishyirahamwe ndafite ubumuga ngendana nobatera akamo yuko bonkurikira nkuko nanjye nakagiyemo ako kazi ishyirahamwe tsindagira ibigega naryo nyine ryashinzwe n'abagendana ubumuga mayange frederic arongoye iryo shyirahamwe avuga iyo icyo cyiyumviro cyazananye cyangwa abagendana ubumuga twararabye dusanga leta ntiyigeze yiyumvira ikintu na kimwe ku bantu bagendana ubumuga none umunsi ntabwo basinya amategeko ntibayemerera niho twaje hamwe tuje kwiyumvira ati reka dutange inoti y'amajana atanu ku kwezi kugira ngo dushinge ishyirahamwe icyo dutangura ku ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga mugari ridatanga inyungu tumaze gukorana na pamu kubera kwa kwitanga kw'iwacu twaje tuvuga ati rero ubu kugira ngo twemeze ko leta ishobora nabwo kutwiyumvira ko reka dukore uko dushoboye kubera ko leta itari yatwiyumvira ngo twiyumvire ati ishiga rimwe n'iryarika tujya twiyumvira ko n'abantu batagendana ubumuga nabo nyene bategereza kuja kudufasha kuko jewe ntagira amaguru uwufise amaguru nca ndamutuma aho ntari gushika ntafise amaboko uwufise amaboko aca nkorera bijya ntari gukora uno munsi rero twese turabayeho mbere bigeze naho dutegereza guha akazi abantu barenga n'ijana batagendana ubumuga bameze neza nk'uko muri ko murabona aba bose bakoraniye ngaha murabona ko benshi batagendana ubumuga ariko abagendana ubumuga bafite akarusho n'abatabugendana urabona ko bahatorera kuyoba iyo koperative ihemba buri kwezi abagendana ubumuga mu minsi iri imbere hari ikindi igiye gufasha abo bakoresha ubuguzi icyo twiteguriye n'ubu twiteguye kubaha akagurane gashobora gufasha umuntu akavuga ati akayo gatanu mu muryango kagasigara karasahiriza ariya mu rugo iwabo hanyuma mu gihe aba ariko nawe ariyungunganya ngaha ugaca usanga ibisa bigasabirana muhira akagenda neza n'ugahaba ku kazi ukagenda neza ugaca usanga umuntu wese arateye intambwe ubwo ijambo ryitwa bivuze ni ukuvuga twese duhagurukire rimwe utaramusigaye inyuma umuhanuzi wa buramatari w'intara c'ibitoke ajejwe iterambere n'ubutunzi atera akama abagendana ubumuga kwegera ibiro vy'intara kugira bibafashe gushinga amashirahamwe yo kwiteza imbere hariho ubushikiranganji butandukanye bwo gufatana mu nda bakiye muri ubwo bushikiranganji bakabafasha ukuntu botegura imigambi na cyane cyane ko hariho n'ibigo bigiye bifasha abatishoboye mu ntara mva nka sedefuse n'ibyo bagenda bagakorana hanyuma mu ntwaro baradukumenyesha tuti twamaze gushinga ishyirahamwe ariko kubafasha kurondera impapuro twabafashe kurondera impapuro arizoronderwa mu provensi mu ikomine tukaborohereza kugisha kuzironka nabashobora kwiteza imbere Fulbert Birabe agatera akamo abagendana ubumuga bagisegerereza mu bibanza bitandukanye kubavanura n'iyo ngeso bakijukira ahubwo ibikorwa bitandukanye kugira bikenure mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
mu kanya gato turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara reka dusube tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abanyamerika bane n'umudereva w'umunyakenya bapfuye igihe indege ya kajugujugu yagira impanuka mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca kenya aho hari ejo ku munsi w'imana twababwiye kandi ko amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters avuga ko kuri uyu wa mbere leta ya Uganda yatangaje ko u Rwanda rwemereye amakamyo atwaye ibicuruzwa ava muri Uganda kwinjira muri icyo gihugu kuri umwe mu mipaka bihuriyeho naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abepiskopi gatolika baho basabye uno munsi kuwa mbere abayobozi bashasha b'igihugu kuvavanura burundu n'imyifato idashemeye yaranze intwaro z'imbere yaho muri nigeria twababwiye ko sidi feroki wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi muri icyo gihugu amaze kwegura ku mirimo ye y'ubudepite hanegura mu ishyaka front national de liberation fln riri ku butegetsi biro ntaramakuru by'abongereza reuters bikaba bivuga ko iki ari ikimenyetso kidasanzwe cyerekana ukutishima mu gatsiko k'abari ku butegetsi naho ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya alabama bariko barondera abarokotse abategetsi baho inyuma y'imiyaga simusiga yahitanye abantu mirongo ibiri na batatu muri iyo leta iri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'imana abategetsi bo muri leta ya alabama batangaje ko iyo miyaga idasanzwe yadutse igihe hari ikirere kibi cyane muri iyo leta amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri radiyo ijwi rya amerika aha niho bigarukiye dushimiye engineer Peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma fatori maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije uwabihagarariye ni edi gwema kuri mikoro hamwe ari kumwe nanjye fide niyo ngabo nanjye jeffrey mutagoma tubasezerero tubifuriza umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika